ni radiyo nk'ijwi y'amerika iradiyo nk'ijwi ry'amerika yisameranira i washington dc mu kirundi mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese duteramanye muri kumwe na frederic nkunikije mu rundi twumvikana ku mirongo migufi ya shortwave ku metero cumi n'icyenda no ku metero mirongo ibiri na zibiri mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'imice bitatu y'ijwi ry'amerika ikaze makuru yacu yo kuri iyi saha yavuze ko agiye gukomeza kuba minisitiri w'intebe kugira ngo arangize inshingano yatorewe nakubwira ko boris johnson yanze kurekura ubutegetsi nibwo benshi mu baminisitiri be kugeza uyu munsi bari bagisezera ku mirimo yabo muri leta bavuga ko batagishoboye gukorana nawe uyu nk'uko mubyumvise ni umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika venuste nshimiyimana akaba ari kuvuga cyane cyane ku itanga kwegura gutanga imihoho mu mabanga y'umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi w'umushikanje wa mbere w'igihugu cy'ubwongereza iyi nkuru rero tuturagara ko mu kanya kari imbere aya makuru rero tuyatangurire kuyavugwa hirya no hino ku isi umuyobozi mu ishami rya onu ikigega cita ku bana unicef yabwiye ijwi ry'amerika ko inzara ihanze abanyagihugu muri etiyopiya ishobora kuzovamo amapfa niba atamfashanyo baronse mu maguru masha ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu w'ijwi ry'amerika temistokle mutijima bwana giavranco rotigiriano uhagarariye ishami rya loni ryita ku bana unicef muri etiyopiya muri iki cyumweru yabwiye ijwi rya amerika ku murongo wa telefone ko uwo muryango uhagarariye utarimo kubona inkunga ikenewe mu gukemura ibibazo byihutirwa by'ubutabazi iki gihugu gihanganye n'amapfa akomeye atari bwabeho kuva mu igihumbi magana cyenda mirongo inani na rimwe unicef itangaza ko hashize ibihe bine by'ihinga nta mvura igwa ibyakamije amasoko y'amazi bituma imyaka yuma ndetse bishyira abagera kuri miliyoni icumi ku gutungwa n'inkunga uyu muryango wavuze ko umubare w'abazahajwe n'imirire mibi ikabije wazamutse cyane mu turere twibasiwe n'amapfa mu karere ka somali honyine unicef ivuga ko habaye izamuka rya mirongo ine na karindwi ku ijana uyu muryango ukaburira ko abana bagera ku bihumbi magana atandatu bashobora kugarizwa n'indwara cyangwa impfu hatabonetse inkunga y'imiti no kwitabwaho mu mirire ku murongo wa telefone ari ya disababa rotigriano yabwiye ijwi rya amerika ko ku nkunga ingana na miliyoni magana atatu na mirongo itanu n'imwe z'amadolari y'amerika unicef yari ikeneye muri uyu mwaka ngo ibashe guhangana n'ibibazo biri muri etiyopiya imaze kwakira angana na miliyoni mirongo itanu n'eshanu gusa unicef ivuga ko hafi miliyoni imwe n'ibihumbi magana inani by'abaturage bavanywe n'amapfa mu byabo rotigiriano agahamagarira ibindi bihugu kohereza inkunga ariko binashora imari muri gahunda zo guhangana n'ingaruka z'imihindagurikire y'ibihe
urakoze temisitokle abashingamateka mu ntara zivugwamo icyongereza za cameroon basabye ko hongerwa abasirikare bo gukingira abayobozi abakozi ba leta n'imiryango yabo bakabakingira ibitero by'abajihadisita ni inkuru n'ubundi dushikirizwa na mugenzi wacu temisitokle mutijima abadepite muri kameruni baravuga ko ubwinshi bw'ingabo za leta mu turere tw'uburengerazuba twiganjemo abavuga ururimi rw'icyongereza turimo imvururu butahagaritse amarorerwa abiyonkoye kuri leta bakorera abasivili Kavaye Yegi Jibril perezida w'umutwe w'abadepite mu nteko ya Kameruni ku wa gatatu w'iki cyumweru yavuze ko amagana menshi y'abayobozi abakozi ba leta n'imiryango yabo bafashwe bugwate n'abiyonkoye mu turere two mu burengerazuba Bwana Jibril agasanga hakwiye gushingwa imitwe yitwara gisirikare mu mijyi no mu turere byo mu gice gikoresha icyongereza ngo ifashe ingabo za leta kurinda abaturage no kurwanya izo nyeshyamba Bwana Reke Basongo uhagarariye igice cy'amajyepfo ashyira uburengerazuba muri Sena nawe yemeza ko benshi mu bagize inteko abakuru b'uturere abajyanama mu nzego z'ibanze abakuru b'imirenge bo muri iki gice n'imiryango yabo bimukiye mu murwa mukuru Yaounde ku mpamvu z'umutekano Kabo Daniel umuyobozi wungirije w'umutwe w'inyeshyamba za Ambazonia Defense Forces uri mu mitwe yiyonkoye kuri leta yemera ko abiyonkoye batera ndetse bagashimuta abakozi ba leta avuga ko ibyo biri mu mugambi wabo wo guhindura uturere tuvuga icyongereza ahantu leta ya Kameruni itabasha gutegeka agashimangira ko ibyo bizakomeza kuko baharanira ubwigenge no kuva mu cyo yita ubukoloni runitangaza ko intambara y'abiyonkoye ku butegetsi muri Kameruni imaze guhitana abasaga ibihumbi bitatu na magana atatu no gukura mu byaba barenga ibihumbi magana arindwi na mirongo itanu kuva mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi
urakoze temistokle tuje ku mugabane w'uraya aho umushikiranji wa mbere w'ubwongereza boris johnson yatanze imihoho mu mabanga yo kurongora umugambi ni ingingo afashe inyuma yaho bamwe mu bashikiranji ndetse n'abashingamateka umugambwe wiwe batangarije ko bamukuye ko icizere mugenzi wacu jean mukankusi yavuganye n'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika venuste nshimiyimana akorera i londres mu bwongereza mu ijambo yavugiye imbere y'ibiro bye biri kuri nimero ya cumi ku muhanda wa Downing Street ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kane boris johnson yavuze ko yeguye ku buyobozi bw'ishyaka ko guhera mu cyumweru gitaha abashaka kuzamusimbura bazatangira kubiharanira utowe akaba ari we uzamusimbura mu kwezi kwa cumi hagati aho yavuze ko agiye gukomeza kuba minisitiri w'intebe kugira ngo arangize inshingano yatorewe nakubwira ko boris johnson yanze kurekura ubutegetsi nubwo benshi mu baminisitiri be kugeza uyu munsi bari bagisezera ku mirimo yabo muri leta bavuga ko batagishoboye gukorana nawe abaminisitiri bagera kuri barindwi bose bareguye ushizemo n'abadepite bose hamwe baragera kuri mirongo itanu ndetse n'abo yari aherutse kwinjiza muri leta basimbuye abeguye mbere nabo baragenda bagaragaza ko batishimiye gukorana nawe naguha urugero rwa minisitiri w'uburezi michel donelan wavuze ko minisitiri w'intebe yabashyize ahantu hameze nko mu cyeragati naho minisitiri w'imari nadim zahawi umaze iminsi ibiri gusa kuri uwo mwanya we yavuze ko ibintu abona bizarushaho kugira udubi none abatavuga rumwe bamuhamagariraga kwegura babyakiriye bate umva ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi ry'abateravayisite riravuga ko boris johnson adakwiye gukomeza kuba minisitiri w'intebe umuyobozi waryo keir stamer aravuga ko azasaba ko azasaba inteko y'abadepite gutora bakagaragaza niba bamufitiye icyizere ndavuga minisitiri w'intebe uh, boris johnson uyobora ishyaka ry'abalibero demokrate libdem nawe iryo uh, shyaka naryo ntirivuga rumwe n'ubutegetsi we akaba yitwa uh, ed dave yavuze ko ishyaka rye rizashyigikira iry'abataravayisti niba boris johnson yanze kwegura si abo gusa si abo gusa n'abo mu ishyaka ry'abakonservateri boris johnson yayoboraga bamwe baravuga ko kuguma ku mwanya we bidahwitse ko akwiye no kuva ku mwanya wa minisitiri w'intebe bamwe barasanga amakosa ye abangamiye ishyaka nakubwira ko uwahoze ari minisitiri w'intebe john major akaba ari n'umwe mu bantu bakomeye mu ishyaka ry'abakonservateri yavuze ko ku neza y'igihugu boris johnson adakwiye kuguma ku mwanya we yiyongereraho igihe avuga ko kidakwiye ko kitari ngombwa boris johnson baramusaba kuvaho ariko uyu munsi yashyizeho leta nshya avuga ko arije kurangiza inshingano z'abamutoye
umva igihe cyose boris johnson ageze mu mazi abira iyo ahuye n'ibibazo avuga ko ari we ugomba kubisubiza kubera ko yatowe n'abaturage bakamuha inshingano agomba kurangiza no kuri uyu wa kane rero yabigarutseho avuga ko ishyaka rye mu mwaka wa bibiri na cumi n'icyenda ryabonye ubwiganze bw'amajwi mu nteko nshingamategeko menshi kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo inani na karindwi bamwe baravuga ko iyo leta yashyizeho kuri uyu wa kane izamuba hafi ikamurinda gukora ibintu by'amakosa byagira ingaruka ku ishyaka no ku mibereho myiza y'abaturage nakubwira ko uzatorerwa kuyobora ishyaka ry'abakonservateri kubera ko ari we uba ufite abadepite benshi mu nteko nshingamategeko niwe umwamikazi elizabeth wa kabiri azasaba gushyiraho leta icyo nakubwira ni uko kugeza ubu ubu tuvugana ibiro by'umwamikazi mu ngoro ye ya buckingham ntacyo biratangaza ku kwegura kwa boris johnson ababikurikiranira hafi baravuga ko hari ibintu byatumye boris johnson yegura muri ibyo bakavugamo ko harimo kurenga ku mategeko yagengaga ibihe bya guma mu rugo yari yarishyiriyeho mu rwego rwo gukumira icyorezo cya covid cumi n'icyenda hakiyongeraho n'icyemezo cyo kongera imisoro kandi ubuzima buhenda kubera ibiciro byiyongereye kuva intambara yo muri Ukraine yatangira mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka venuste nshimiyimana ndagushimiye cyane urakoze nanjye ndagushimiye wishaniye
turashimiye bagenzi bacu bahejeje kudushikiriza ayo makuru tubibutse ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo hejuru ry'amerika isamanira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ubu naho n'umwanya w'amakuru wo mu karere ka afurika y'ibiyaga binini reka tuyahere mu rwanda aimable karasira uzaramba azwi ku bikorwa byo guhanira agateka kaziramuntu aregwa ibyaha bya jenoside yatangarije sentare nkuru uh, ko iyo avuye kuburana abamucunga uh, bamukwagura akaba uh, avuga ko ashobora kugwa mu ibohero ni inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi ry'amerika i kigali eric bagiruza
uku kwishinganisha kw'impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu bwane mabure karasira uzaramba yagushingiye ku bikorwa avuga ko abamurinda bamukorera muri gereza ni ibikorwa yita iby'iyicarubozo ry'ubwonko kumukubita kwanga kumuvuza kumwima ibiryo n'amazi bya hato na hato n'ibindi byangombwa nkenerwa yavuze ko inshuro aburanye zose haba hagomba gutangwa ibihano kuri we cyangwa se kuri bagenzi be bafungiwe mu kato karasira yabwira urukiko ko kubw'umutimanama we yumva ntacyo yishinja ku byaha aregwa yavuze ko ubwo aheruka mu rukiko yageze kuri gereza ubuyobozi bwayo bumubwira ko yaburanye ibitari byo yavuze ko amajwi n'amashusho byafashwe n'itangazamakuru uwo munsi byamushyize mu kaga gakomeye yavuze ko byabaye intandaro yo gukubita mugenzi we atavuze mu mazina bamumena amatwi karasira avuga ko byamuhahamuye bimwibutsa ibyo yahuye nabyo muri jenoside yo muri mirongo cyenda na kane yavuze ko kubwe kubera atahawe umwanya wo kubonana n'umwunganira mu mategeko ngo bategure urubanza atagombye kuba yaje kuburana gusa ku bwa bagenzi be bafunganywe barimo cyuma hasani ngo bamwinginze yemera kuza agamije ko bwacya kabiri karasira yabwiye umucamanza ko ibyo abona muri gereza biteye isoni n'agahinda mu mboni ye ntaho bitaniye n'ibyo yabonye muri mirongo cyenda na kane yavuze ko arindishwa utubunda dutoya twa masotera tuba dufitwe n'abantu bambaye sivili kandi ngo arabatinya cyane avuga ko we na bagenzi be bakeya bafungiwe ahantu hihariye yabwiye umucamanza ko nagira icyaba bizaba byagambiriwe kuko mu magambo ye afungiwe aho umwana arira nyina ntiyumve ubushinjacyaha buvuga ko karasira abura n'ibyaha by'ubugome bityo ko bitamubera impamvu zo gufungurwa by'agateganyo uregwa yasubije ko niba anafite ubugome ari umusaruro w'amateka asharira umuryango nyarwanda wanyuzemo yavuze ko nta gukina ku mubyimba umuntu ufite ibibyimba kandi ko hari ababyitwaza bakarenganya abandi ntaho bahuriye nabyo yabwiye urukiko ko asigaye yiyumvamo impinduka mu mubiri ko bishoboka ko hari ibindi gereza imuha ati hari n'utuntu natangiye kwiyumvamo bashobore kuba bampereza kutuzi yabwiye urukiko ko uburyo afashwemo bigaragaza ko adashobora kurekurwa na rimwe yavuze ko ubuyobozi bwa gereza bwemeza ko bufunga ariko hakagira n'izindi nzego zigena uko bafunga karasira yabwira urukiko ko nibikomeza bityo azasaba kwikura mu rubanza aho kuguma mu bintu yita ikinamico avuga ko bishoboka ko azi n'imyaka azafungwa yavuze ko ibyaha byose aregwa bitari ukuri ariko anasaba ko binashobotse bamwica hakiri kare aho gukomeza kumugaragurira muri gereza imiburanire ya karasira yakunze gukurura amarangamutima mu rukiko nk'aho avuga ko ku manza za politiki mu rwanda kuziburana bisa no guta umwanya kuko ziba zararangiye kera ubundi yajya gukoresha imvugo zitaboneye mu rukiko umwunganizi yamukebura uregwa ati n'ubundi byo mu rwanda byose nicyo kimwe byihorere umunyamategeko gatera gashabana umwe mu bamwunganira yongeye gutanga inzitizi imusabira gufungurwa by'agateganyo akaburana ari hanze kubera impamvu z'uburwayi ashingiye ku ngingo z'amategeko gashabana yavuze ko ku byaha byose ukurikiranyweho icyaha cyangwa umwunganira ashobora gusaba urukiko kumurekura by'agateganyo bitewe n'aho ikurikiranacyaha rigeze yibukije ko kuva karasire yafungwa batahwemye kugaragariza urukiko ko afite ikibazo cy'uburwayi mu mwaka ushize ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe ibitaro bikuru bya kaminuza chuk byemeje ko afite uburwayi bwo mu mutwe amaranye imyaka hafi makumyabiri ni uburwayi bukomoka ku mateka asharira ya jenoside yanyuzemo gatera gashabana akavuga ko kuba hariyongereyeho gufungwa nabi bishobora kurushaho kumugiraho ingaruka yibukije ko umucamanza afite inshingano zo kwita ku mibereho n'ubuzima by'ukurikiranyweho icyaha umunyamategeko gatera gashabana aravuga ko karasira aramutse afunguwe by'agateganyo byamubera umwanya mwiza wo gukurikiranwa na muganga kandi nta kimenyetso yahungabanya yazamuye impungenge ko ku bandi bafungwa yunganira yagiye kuri gereza kubasura nta kibazo ahura nacyo gusa kuri karasira n'umwihariko kuko nta n'ibanga ry'akazi ke gereza yubaha ubushinjacyaha buravuga ko ibyo uruhande baburana rusaba nta shingiro bifite nta byinshi bwavuze ku byo karasira ashinja abamufunze bwisunze amategeko ubushinjacyaha bwasobanuye ko iyo urukiko rwaregewe mu mizi ukurikiranyweho icyaha akomeza gufungwa kugeza urubanza ruciwe cyangwa urukiko rubibonye ukundi bwavuze ko impamvu zikomeye zatumye afungwa zikiriho kandi bumukurikiranyeho ibyaha by'ubugome bwavuze ko ibyavuye mu iperereza bihagije kuba karasira yakomeza gufungwa ubushinjacyaha bwavuze ko gereza afungiwemo umuvuzi uko bikwiye kuko atari we wenyine uhafungiwe bwabwira urukiko ko uburwayi afite butamugira umuntu udashobora gukurikiranwa n'amategeko iburanisha risoje karasira yasabye urukiko kumuha icyizere niba nava mu rukiko atari bugirirwe nabi imibanire ye n'abacungagereza yayifashe nk'umuyahudi n'umwarabu badashobora kumvikana yifashishije amagambo yo muri bibiliya karasira yabajije umucamanza ati muzagezayo muca imanza zita ku cyubahiro cy'abanyabyaha mugaca imanza zita ku mfubyi umucamanza aramushimira karasira barinzwe bikomeye n'abapolisi benshi barimo n'abakuru ndetse n'abacungagereza ubushinjacyaha bumurega ibyaha bine guhakana jenoside guha ishingiro jenoside gukurura amacakubiri mu banyarwanda no gutangaza amakuru y'ibihuha ibyaha byose arabihakana akavuga ko bishingiye ku nyungu za politiki uru ni urubanza rwagombye kuba rutangira kuburanishwa mu mizi ariko karasira akavuga ko igihe cyose uburenganzira bwe butazubahirizwa atazaburana icyemezo ku nzitizi batanze kizafatwa ku itariki ya cumi na rimwe z'uku kwezi eh bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali
turagushimiye eric mu burundi naho perezida evariste ndayishimiye ahinduye abategetsi mu biro by'ubuvugizi bwiwe umuvugizi mushasha ni alain diomede nzeyimana ava mu mugambwe sendede fdd inkuru twateguriwe na mugenzi wacu eroge wiri kaneza Alain Diomede Nzeyimana rero kuramutswa igisata c'ubuvugizi bw'umukuru w'igihugu c'u Burundi yaramaze igihe kirekire ayicegera c'umukuru w'ico gisata yabimazemo n'imiburiburi imyaka itanu bava mu ntara ya Ngozi mu buraruko bw'u Burundi ahaturukanya kuyigendera Perezida Pierre Nkurunziza yari yanamugenye mu mabanga yarimo kugeza uyu munsi umunywanyi w'umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD imbere yo kumenyekana muri politike y'u Burundi yaravuye mu gihugu c'u Bwongereza aho mbere yamusesanguzi mu vya politike naho ku mbuga nkoranyambaga akunda kwandika kandi imworohera kuvuga indimi zitandukanye cyane azwi rwose nk'umuntu atarondogora mu majambo niyo umukuru w'ibiro yahora abereye icegera yaba yafatiriwe haba mu ngendo yaherekeje perezida canke ku bibazo babwirizwa kwishura ko avuga yaharuye kandi kenshi agakunda kwivugira mu rurimi rumwe ahasigaye akarungu kamenyesha amakuru kuja kwishirira mu zindi ndimi bifuza icegera ciwe ni umupfasoni akiri muto dorian munezero nawe akaba ari mu muhari w'abakenyerarugamba abakenyezi bo muri CNDD-FDD umugambi uri ku butegetsi mu mwaka wa 2015 gihe haduka imvururu za politike zivuye ukindi kiringo canya kwigendera nkunziza cateye impari niho yamenyekana rwose yari amaze imizi mike yavuye mu gihugu c'ubufaransa yagaragaye kenshi cyane ku mbuga nkoranyambaga na ngurukanabumenyi yishurana n'abatavuganwe n'ubutegetsi ajana imyamamazo myinshi yo gushikira inzego z'igihugu aramenyeranye cyane n'abamenyeshamakuru kandi abaganiriza byoroshe n'ubwo atigeze akorera ikinyamakuru na kimwe mu burundi mu gisagara c'ubutunzi bujumbura aho abavyeyi biwe baba kandi yanabiriwe yarahitoje mu matora aheruka mu bibiri na mirongo ibiri mu nzego z'ibanze umupfasoni munezero asanzwe anakunda kumwenyura nk'uko izina ryiwe ribivuga asubiriye mu kibanza c'ugiye kumutwa kumutwara Alain Diomede Nzeyimana uwo mugabo nawe yaroye mu mabanga yahoramwo uwundi mupfasoni Evelyn Butoyi kuva umugambwe CNDD-FDD uja ku butegetsi umwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu yawugiriyeko ikiganza ciza yaramukijwe amabanga yo kuva ku buvugizi bw'umugambwe kugeza ku kuvugira perezida Evariste Ndayishimiye yaciye ku kuba umushikiranganje wo gutumatumana kw'amakuru amaposta n'urwaruka n'ubukenguza amateka umukenyezi butoyi nawe nyene adakunda guhandwa ku rurimi cyane yahoze ari umumenyeshamakuru mu kinyamakuru ca leta la renouveau du Burundi ukuvugira umukuru w'igihugu yabigiyemo perezida Mushaneva maze amezi cumi mu mabanga kuva ico gihe inzego zibiri zakora mu bijanye n'ubuvugizi no kumenyesha amakuru mu biro kwa perezida zaciye zivangwa igisata co kumenyesha amakuru hamwe n'ic'umuvugizi wa perezida mu bisanzwe zari inzego zibiri zigenga imbere y'uko perezida neva aja mu mabanga umuvugizi w'umukuru w'igihugu yari jean claude karegwa ndenzako ubu yagizwe umukuru w'ibiro bijejwe politike n'imibano mu biro kwa perezida mu gihe umuhanuzi mukuru ajejwe kumenyesha amakuru yari buri nyamitwe ubaseruke burundi mu gihugu ca ethiopia akanabuhagararira imbere y'ibiro vy'umuryango w'ubumwe bwa afurika abagabo babiri uretse ko bakuwe ivata bose barazi indimi kandi bakazivuga biboroheye nayo mu myaka bakoranye na nkuru nziza bari mu bafashwe na bamwe nk'inkingi z'ubutegetsi kuko haba mu gihugu hagati mu karere no mu makungu bitabagwa nabi kuvugisha itangazamakuru harimo n'ibinyamakuru bita ko ari bikorana n'abansi b'igihugu no mu gihe haba ihirikwa ry'ubutegetsi ryaburijwemo mu kwa gatanu ibihumbi bibiri na cumi na gatanu nyamitwe we uretse ku mbuga nkoranyambaga z'inkuba ziremye yagumye asamiranira ku binyamakuru ku isi no no mu gihe abasirikare n'abapolisi bakuru bakuru bari babuze ico bafata n'ico bareka vyari bigoye cyane ko Evrine Butoya honyora mu makanda ya Nyamitwe cyane cyane ariko kandi n'ayakarerwa ugereranije n'uburambe bari bafise ni kumwe mu begereye CNDD-FDD atashimye ko umwidondoro w'umenyekana yatubwiye uwundi mumenyeshamakuru w'umurundi yakorera hanze y'igihugu nawe asanga n'ubwo Alain Diomede Nzeyimana ashizwe mu mabanga yo kuvugira president ayishimiye bitazomworohera kuko asanzwe atari imvuzi kandi atagononokerwa rwose kwishura ku bibazo ariko hari n'abandi bibaza ko umukenyezi butoyi yahora avugira umukuru w'igihugu cy'u Burundi iyo bagiye guhabwa yandi mabanga ubona ko kuva ava mu itangazamakuru uwo mukenyezi yatwaye inama mpanuzwa jambo ya komine mugongomanga mu ntara ya bujumbura mu burengero atarigera ahemukirwa na sendedefdd hari abari babwijwe ijya amerika ko ashobora kurungikwa mu nama nshingamateka y'umuryango wa afurika y'ubuseruko yari mugabo uko amateka bivuga nta wurungikwayo atatorewe ku mushingamateka mu gihugu ciwe kiretse bamurungitse mu yandi mabanga mu vyo gutunganya ibikorwa gusa ahandi ntivyoshoboka ni ku isoko ryacu byatubwiye haba umugambwe uri ku butegetsi mu biro by'umukuru w'igihugu hamwe no mu begereye uwasubirijwe n'abahawe amabanga izi mpinduka zatunguye benshi nk'uko umwe mu nshuti za hafi z'umwe yagenywe yabibwijwe rya amerika eroge urikaneza ijwi rya amerika
urakoze eloge n'ingwano yasubiye kwaduka uyu munsi ku wa kane mu buseruko bwa repubulika demokarasi ya kongo hagati y'igisirikare n'abarwanyi bo mu murwi m23 nk'uko sosiyete sivile n'abarwanya ubutetsi babibwiye ibiro ntangamakuru mu bwongereza ari byo byaduhaye inkuru n'umunsi umwe inyuma yaho abakuru b'ibihugu b'u Rwanda Paul Kagame na Kongo bahuriye mu nama i Rwanda muri Angola n'inyuma y'inama bumvikanye ko mu nyandiko yiswe igishushanyo c'inzira kiganisha kugarura amahoro mu buseruko bwa Kongo mugenzi wacu Temistocle Mutijima yakwirikiranye inkuru
iyi nyandiko igizwe n'ingingo z'ingenzi zigera kuri zirindwi zikubiyemo ibigomba gukorwa ku mwanya wa mbere w'ibigomba gukorwa hari ugusubiza mu buryo imibanire y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyi nyandiko irasobanura ko ibyo bigomba gukorwa hahagarikwa imirwano ako kanya, abarwanyi ba M23 bakava mu duce bari bigaruriye nk'uko umwanzuro w'amasezerano ya Nairobi wabiteganyaga. Harimo kandi kugarura umwuka w'ubwizerane hagati y'ibihugu byo mu karere no gushyiraho uburyo bwiza bw'ibiganiro n'ubwa politiki hagamijwe gukemura ibibazo by'umutekano biri mu burasirazuba bwa Kongo. kugira ngo ibikubiye muri iyi ngingo bigerweho iyi nyandiko iravuga ko umutwe witwaje intwaro wa FDLR n'indi yose iwukomokaho nka CNRD FRN rudu runana FPPH abajyarugamba ifatwa nk'intandaro y'amakimbirane hagati y'u Rwanda na Kongo igomba guhashywa mu rwego rwo kwizera ko intambamyi y'umutekano irangiye burundu hari kandi gukora ibisabwa byose ngo impunzi zitahuke hakaba gusubukura imirimo y'itsinda ry'ubutasi rihuriweho n'ibihugu by'u Rwanda na Kongo mu rwego rwo kwemeranya kuri gahunda n'uburyo bwo kurwanya umutwe wa FDLR ihuza bikorwa ryabyo rikareba ubuyobozi bwa ICGLR hamwe n'abafatanyabikorwa bo mu masezerano ya Nairobi hakabamo kandi kongera gutumiza inama ya komisiyo ihuriweho n'impande zombi ikazaterana ku itariki ya cumi n'ebyiri y'uku kwezi kwa karindwi i Rwanda muri Angola mu byihutirwa kandi harimo no kurwanya imvugo zibiba urwango n'iz'ubushotoranyi ku mpande zose iyi nyandiko irateganya ko ibyo bigomba guhita bitangira gushyirwa mu bikorwa hanyuma ibihugu by'u Rwanda na Kongo inama mpuzamahanga ku karere k'ibiyaga bigari ICGLR n'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC akaba aribo bashinzwe kubishyira mu bikorwa indi ngingo igarukwaho ni irebana no gukumira ivogerwa ry'ubusugire bw'ibihugu no kubahiriza iby'ibihugu bihuriye muri ICGLR byiyemeje kuri iyi ngingo kugira ngo iyi ngingo igerweho iki gishushanyo cy'inzira kirateganya kwagura inshingano z'itsinda rihuriyeho n'ibihugu byo mu karere rishinzwe kugenzura imipaka IGVM ibyo bigakorwa hagamijwe gushimangira uruhare rwaryo hamwe no kuryongerera ubushobozi mu kugenzura gukurikirana no gukumira ibikorwa byose byabangamira ishyirwa mu bikorwa ry'iby'impande zose ziyemeje ku bijyanye n'ubusugire bw'ibihugu umutekano n'ituze mu bihugu binyamuryango iyo ngingo nayo iyi nyandiko ivuga ko igomba guhita itangira gushyirwa mu ngiro hanyuma uyoboye ICGLR kuri ubu ariwe perezida wa Angola agakurikirana iyubahirizwa ryayo ibihugu byombi ko bishinjanya ibyo gushyigikira imitwe yitwaje intwaro yirwanya buri gihugu iyo ngingo abakuru b'ibihugu byombi babivuzeho iki yego nibyo venuste iyi ngingo yavuzweho kuko harimo ingingo yo kugenzura neza ibirego u rwanda na kongo bishinjanya byo gushyigikira imitwe yitwaje intwaro irwanya buri gihugu ni ukuvuga m makumyabiri na gatatu kuri kongo na fdrr ku rwanda mu gushyira mu bikorwa iyi ngingo harateganywa itsinda rihuriweho ryo kubigenzura riyobowe n'umusirikare w'ipeti rya generali wa angola ibi nabyo bikaba bigomba guhita bitangira gukorwa iryo tsinda rikazabifashwamo n'itsinda rihuriweho n'ibihugu byose rishinzwe kugenzura imipaka ari ryo igvm hanyuma icgrr ikazasaba umutwe w'ingabo za loni muri congo monusco ubufasha mu bijyanye n'ibikoresho n'umutekano mu zindi ngingo harimo kongera ingufu mu masezerano y'amahoro umutekano n'ubutwererane muri congo no mu karere ibi nk'uko igishushanyo cy'inzira cyo kugarura amahoro mu burasirazuba bwa kongo kibiteganya bizakorwa hashyirwaho itsinda rihuriweho rishinzwe gukurikirana no guhuza mu buryo buhoraho gahunda zigamije kugarura amahoro za icgrr n'iza eac ku birebana n'ibiganiro by'i nairobi hari kandi kurangiza akajagari k'imitwe yitwaje intwaro ihora izerera mu karere kongera ingufu mu ishyirwa mu ngiro rya gahunda yo kwambura intwaro abarwanyi b'iyo mitwe no kubasubiza mu buzima busanzwe hari kuzuza ibisabwa ngo abahoze mu mutwe wa m makumyabiri na gatatu bahungiye mu rwanda batahuke muri congo kuri aka gace iki gishushanyo cy'inzira gisaba ko havugururwa hakanashyirwa mu ngiro amasezerano yo kuwa makumyabiri n'umunani y'ukwezi kwa cumi mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda yerekeranye no gutahuka kw'abo barwanyi igice cya runiga ubu bari mu rwanda hakaba kandi kuvugurura no gushyira mu ngiro amasezerano asanzweho yo gucyura impunzi mu karere ndetse no gucyura abarwanyi b'imitwe yitwaje intwaro mu bihugu bakomokamo ibyo bigomba gukorwa bumvikanyeho bizatangira gushyirwa mu bikorwa ryari venuste ku byerekeranye n'igihe ibyo bizashyirwa mu ngiro igishushanyo cy'inzira kirateganya ko ari mu gihe kigufi ariko kidatomora naho ku barebwa n'ishyirwa mu bikorwa ryabyo harimo icgrr eac leta ya kongo n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga nka loni banki y'isi umuryango w'ubumwe bw'uburayi n'abandi ku birebana n'itahuka ry'impunzi n'abari abarwanyiho iki gishushanyo cy'inzira kirateganya ko bireba leta za kongo n'u rwanda icgrr ndetse n'ishami rya loni ryita ku mpunzi ingingo ya nyuma mu zigize iki gishushanyo cy'inzira ku kugarukana amahoro mu burasirazuba bwa kongo ni iyerekeranye no guteza imbere ubufatanye mu bukungu hagati y'ibihugu byo mu karere no kongerera ingufu inzego zo mu karere zishinzwe kurwanya ikoreshwa riciye ukubiri n'amategeko ry'umutungo kamere iyi nyandiko igasoza iteganya ikurikiranabikorwa ry'ishyirwa mu ngiro riboneye ry'ibiyikubiyemo kimwe no kongera kubaka icyizere mu bahuriye mu biganiro by'i Nairobi ibyo bikazakurikiranwa n'uyoboye ICGRR muri iki gihe ugomba gutumiza inama idasanzwe y'abakuru b'ibihugu binyamuryango mu gihe cya vuba kitatangajwe
igera hirya ariko mata winyegera ariko abanyabugongewe ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe ngo jewe ndi uw'ibihugu yego rata uri umunyarusangiekazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo ariko abirasi bimuhumuruka mana shofe wenda abona ashaka uri iwacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye mye kwetu ni bugo reka da ndiyo bugo ngo wiki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yapapapapapa yewe shafe twigende kombo tagisi yaje tagisi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye kombo tagisi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na La Benevolence ya Royal.
mu kanya rero turasozera ibiganiro byacu byo kuri iyi saha ariko imbere yaho reka twibutse ko amakuru twabwiye twabwiye ko Aimable Karasira uzaramba azwi ku bikorwa vyiwe vyo guharanira agateka muntu aregwa ivyaha vya jenoside yatangarije sentare nkuru ya Nyarugenge ko ashobora afite impungenge ko ashobora kuzogwa mu ibohero twabwiye kandi ko umuyobozi mu ishyirahamwe rya onu ikigega cita ku bana unicef yabwiye ijwi ry'amerika ko inzara ihanze abanyagihugu muri etiyopiya ishobora kuzovamwo amapfa twabwiye nuko aba nshingamateka bo mu ntara zivugwamo icongereza muri kamerun basabye ko kongerwa abasirikare bo ku bacungera abayobozi abakozi ba leta n'imiryango yabo bakabacungera ibitero by'abajihadiste iyi ni inkuru twababwiye ivuga ku mushikiranji wa mbere w'ubwongereza boris johnson yatangaje ko yatanze imihoho mu mabanga yo kurongora umugambwe eh, twavuze kandi ko mu burundi uh, perezida evariste ndayishimiye yahinduye umuvugizi wiwe umuvugizi mushasha muri iki gihe akaba ari umushingantahe Alain Diomede Nzeyimana twavuze kandi ku nkuru yerekeye ingwano yasubiye kwaduka uyu munsi eh, ku wa kane mu buseruko bwa kongo hagati y'abasirikare ba leta hamwe n'umurwi m23 Eh, inshuti mwese rero mu kundi radiyo ijwi ry'amerika ibiganiro twabateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha turashimiye enjeniyeri tukaba dushimiye na nadia taha yegeranije ikiganiro turabashimiye mwese rero kuba mwateze amatwi Eh, tubateye akamo mubandanye mwumviriza ibindi biganiro by'iradiyo ijwi ry'amerika mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese